ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu ku mbuga za facebook youtube x na instagram mudusanga kuri vowa radiyo yacu naho wayeshatu radiyo yacu vowa akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro muri sanga mumaze kumenyera icy'uyu munsi turakomezanya n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ubushize ku muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye tariki ya cumi na gatanu kugeza ku ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gutaha ibihugu ijana na makumyabiri bigize uyu muryango bizahurira i kampala muri uganda mu nama yabyo ya cumi n'icyenda insanganyamatsiko y'inama ni gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi ibi bihugu bifite ayahe mahirwe yo kugera kuri iyo ntego kugeza ubu ni ku ruhe rugero byakwitwa ko ntaho bibagamiye ahazaza h'uyu muryango haragana he nanone turi kumwe na porofeseri paul kananura impuguke mu byerekeye politike mpuzamahanga n'umutekano turavugana ari mu gihugu cy'ubufaransa uh, porofeseri paul kananura mwirangwa amahoro
Eh, mwiriwe mwiriwe mutagomwa turaho bisanzwe n'akabeho katumye turwara inkorora ariko ntibyatuma tutaza kuvugana nizere ko ijwi riza kumvikana oya turakumva rwose rirumvikana neza cyane yangire yangire akabeho natwe hano katugezeho nyine ni ibihe byako nta kundi reka nanone ngire nti ikaze n'ubundi mu kiganiro murisanga nawe urisanga hano ku ijwi ry'amerika
Eh, murakoze cyane kunyakira kandi ni byiza ni n'iby'agaciro kugira ngo tuganire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndetse n'abakunzi bacu njya mbona rimwe na rimwe baca mu gikari bakanyandikira Eh, ni byiza ni byiza none rero eh, nari maze gusa n'uvuga bi- bike mu byo turi buze kugarukaho ariko mu kanya nahoze nibaza ntiharya u rwanda n'uburundi eh, biba abanyamuryango buriya muryango byagiyemo ryari kubera iki nibaza niba mbere y'uko wenda tujya mu bindi twasa n'abagaruka iwacu gatoya byo hari icyo wabisangizaho abanywanyi b'ijwi ry'amerika
Eh, ngira ngo u rwanda n'uburundi bari muri uwo muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye Mm.
ariko cyane cyane uburundi kuko ndibuka ko eh, nyakubahwa perezida w'uburundi yagiye muri iriya nama ya cumi n'umunani yabereye i havana eh, yari ariyo eh, yafatiyeyo n'ijambo mu- muri kiba
Mm, ni ukuvuga rero ko uh, byo bisanzwe n'ubundi ari abanyamuryango bawo
Eh, bisanzwe ari abanyamuryango b'iryo tsinda ry'ibihugu mirongo irindwi na birindwi wongeyeho ubushinwa nubwo ibihugu ngira ngo ariko banza ari ibihu- ibi- ibihugu ijana na mirongo itatu na bine
mm, hari eh, hariho ngira ngo ija- ijana na makumyabiri bya- by- by'ibinyamuryango hakaba i- i- indore- Eh, eh, indorerezi cumi n'indorerezi.
n'umunani noneho hakabaho na n'imiryango ngira ngo icumi imiryango mpuzamahanga cyangwa inyuranye i- icumi Mhm.
Ibyo nabyo- Ibi- byose biri mu Eh, ibyo nabyo umuntu yaza kubyibazaho ese ibi- ibyo ibyo byitwa indorerezi byo eh, biba ari ari ibihugu nyabaki biba bikora iki
A- aba ari ibishaka ku- yenda kugira ngo birebe niba bizinjiramo cyangwa se ibyo ari byo byose nabyo biba byiyumva mu, mu migambi cyangwa se imirongo migari ibyo bihugu bi- bisa n'ibigenderaho cyangwa se byiyemeje gufatanyirizamo uh, politiki yabyo Eh, icyo gihe baba bareba akaguru kamwe karimo akandi kari hanze bagira bati ese twakinjiramo cyangwa se ntitwakinjiramo Eh, ni uburyo bwo bwo kugira ngo bafatanye cyangwa se eh, bagire imikoranire iri hafi igihe cyo bizaba ngombwa binjiremo nubwo batakinjiramo ariko baba bafite ibyo basangiye muri ibyo bitekerezo byo kutagira aho babogamiye no muri ibyo bitekerezo eh, byo kuba bakiteza imbere hamwe cyangwa se bahuza ijwi ryabo nabo kugira ngo byumvikane eh, muri iyi si cyane cyane ko ubu ngubu turi kujya mu isi y'udutsiko dukize eh, cyangwa se tw'ibihangange mu bya gisirikari mu by'ubukungu eh, ni- n'iby'iterambere ri- rishingiye kuri tekinoloji Mm. mu kanya nari mvuze kuri iriya nsanganyamatsiko y'inama ya cumi n'icyenda izabera muri uganda aho bavuga bati gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi wenda reka tuze kuyigarukaho mu kanya ariko ubushize twari twavuze ku kintu kijyanye n'inyito y'uyu muryango ubwawo Eh, kugeza ubu ni ku ruhe rugero byakwitwa ko ibi bihugu mu by'ukuri koko ntaho bibogamiye kuko ndibuka ko ubushize twari tugiye kukivugaho tugasa n'abagica iruhande porofeseri paul kananura
ibihugu bivuga muri rusange ko ntaho bibogamiye ariko bigeraho bigasa n- iyo ukennye iyo utifashije ugeraho ukabogama kuko ubogamira ku kuguhatse ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bisanzwe muri rusange Eh, twamaze no kubona ko isi iyobowe eh, n'ubukungu n'ubucuruzi ubu ngubu ibyo bintu byombi nibyo biyoboye isi Eh, ibihano n'igisirikari biza kubyunganira iyo bibangami- iyo ibyo bibiri bibangamiwe mu nyungu z'igihugu iki n'iki cyane cyane eh, ibihugu bya rutura
biramutse rero ari uko bimeze eh, ukareba n'amateka y'uyu muryango kuko ubushize twabonye yuko wagiyeho mu by'ukuri ushaka kurwanya ubukoroni hanyuma uza kugenda uhindura usura buhoro buhoro Ah, bi- biramutse ari uko bimeze ahazaza hawo umuntu yavuga ko hameze hate byaba bibaye ibya bwa buro bwinshi butagira umusururu
birashoboka ariko biterwa no- n'abanyamuryango icyerekezo baba bihaye urabona ko ubu ngubu bita ku ku bibazo by'iterambere Eh, ngira ngo mu nama y'ubushize bize ku i- ku bibazo by'iterambere kuri si- kuri sa- kuri siyansi ikoranabuhanga n'ubushaka nu- nu- nu- n'ubuhangadushya kugira ngo eh, nabo bazamuke mu bukungu kuko bumvise ko ubukungu ari bwo buyobora isi niba rero eh, batakiri mu- mu kurwanya ubukoroni kuko nta bugihari nubwo bwahinduye isura niba batakiri eh, mu byo kurwanya eh, ivangura nubwo rihari ariko abantu bafite inzego zindi mpuzamahanga bahu- barimo nabo za- zo guhanganiramo kuri ibyo ibyo bibazo ahubwo ubu ngubu bakaba bashishikajwe n'iterambere n'iterambere na siyansi n'ikoranabuhanga no guhanga udushya ari byo bita inovasiyo kugira ngo nabo biteze imbere bazagire ijambo noneho yenda babona ahubwo uko bahangana n'ibyo bice bindi badashaka kubogamiraho
Mm. Mu- mu- mu kanya turasubira kuri iriya nsanganyamatsiko ariko hari umunywanyi w'ijwi rya amerika utelefonye eh, witwa reveriye karasira ikase mu kiganiro muri isanga
yego murakoze Eh, weherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba
Ah, ndi i kigali mu rwanda Mm.
Ah, eh, ibi bihugu bidafite aho bibogamiye Mm.
bigira umuntu urihagarariye mu kanama k'umuryango w'abibumbye icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri ni- niba nta muntu ufite urihagarariye mu muryango w'abibumbye ibyo ibyabo byame- byamenyeka gute ese hari ibyemezo bifa- bibasha gufata nk'ubu ngubu i- akenshi iyo igihugu kimaze kugira ibyo ki- kivuga usanga amerika yafashe ibyemezo n'ibihano bigihan- bigahanwa byo uruhare rwabyo biba uruhe urugero iyo- igihe leta zimwe z'abasosiyete zari zi- zi- zitacikamo kabiri haje kubaho umutwe wa madamu jadis warwanyaga abasoviyete ariko ku rundi ruhande ukikiwe na cia y'abanyamerika muri icyo gihe cia ishyigikiye amudajadi ibihugu byinshi cyane cyane byo mu maj- cyane cyane byi- byo muri leta zimwe z'abasoviyete byagiye bifa- bifatirwa ibihano Mm.
nk'ubu ngubu ejo bundi bino bihugu byo- byo muri afurika y'uburengerazuba ya- kubera hari a- abanyagihugu cyangwa se bamwe bashatse guhindura ubutegetsi bwe- bwasaga n'ubugendera kuri leta zabakolonije ibihugu byabakolonije mbere ariko ibihugu by'i burayi bihita bifata ibihano usanga ndetse n'ibihugu biri muri sediyawo bishyikira ibyo bihano ibihugu akamaro k'ibihugu bidafite bibogamiye kurengera ubusugire bwabyo biba buba ubuhe
urakoze urakoze cyane reveriye karasira reka porofeseri paul kananira ndake- ndakeka ko yakumvise neza reka gusubize
Eh, karasira abajije Sawa, ibibazo sawa.
byiza ari byo byerekana uburyo uriya muryango kugira ngo ukore neza bitaworoheye kuko eh, ibihugu ntibigira inshuti bigira inyungu niyo mpamvu ku kibazo cya mbere cyo kiroroshye kuva uyu, uyu muryango wabaho wo ufite uko uhagarariwe eh, mu kanama eh, ka eh, k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umu- am- amahoro n'umutekano ku isi kuko ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango kandi ubushinwa buracyari muri uyu muryango ni nayo mpamvu bavuga itsinda ry- miro- rya mirongo iri- mi- itsinda rya mirongo irindwi na karindwi uteranijeho ubushinwa ni ukuvuga ko ubushinwa bus- kuva m- iri- i- i- kuva iri tsinda ryabaho ibi bihugu byakwishyira hamwe ni nk'aho ubu- ubushinwa ari bwo bujyana ijambo ryabo muri kariya kanama gafatirwamo ibyemezo ku isi kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi icyo ngicyo cyo eh, ntabwo ari cyo cyaba gihangayikishije ibyo bihugu ariko mu rwego rw'ibihano urumva ibyo bihugu uretse ko bidashobora gutuma ubushinwa ariko ibihano bibaye ngombwa ko biza kubangamira ibyo bihugu byose ubushinwa bwashyiraho veto Me- muri rusange eh, ni cya kibazo cyo kutagira aho umuntu abogamiye eh, n'uburyo mu busugire bwabo bw'ibyo bihugu eh, bikunze kugira ingorane nyine zo kubogama igihe hari ibihano ibihano byo batabyubahirije ntabwo byakubahirizwa kubera impamvu imwe ni ibihugu mirongo irindwi ni mi- ni- ni- ibyo bihugu bigize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bigize eh, loni ibyo bihugu bifite eh, mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi urumva rero batubahirije ibihano ntabwo ibyo bihano byaba bifite ingufu nicyo cya mbere icya kabiri murabona kibaki iri ku bihano kuva yabaho kuva yagira kuva kasitoro yaba perezida wayo kugera uyu munsi ibihano bya amerika ariko ubona ko bamaze gukorerayo inama kabiri kandi ibyo ngibyo bigaha ingufu kiba yo gukomeza guhangana na amerika no muri ibyo bihano urumva ko bifiteho akandi kantu k'akamaro gato ariko nk'uko twavuze ibihugu bigira inyungu ntabwo bigira inshuti yahereye kuri biriya bihugu bya sedeyawo ni n'agahomamunwa k'ibihugu bya afurika bifatira ibihano bikakaye abaturage b'ikindi gihugu cya afurika abaturanyi cyane cyane dukurikije ko n'imipaka bagiye bayikata nabi batitaye ku bantu bahuje inkomoko ubwoko imibereho ugasanga abantu bamwe bisanze hirya y'umupaka abandi hino y'umupaka babaye mu bihugu bibiri bitandukanye mbere bari abantu bari mu gihugu kimwe ibyo byose rero biteye agahinda ariko biteye n'isoni cyane cyane ko ibihugu bya afurika bishobora kuvugirwamo bikomeza kuvugirwamo kugira ngo bitere akajagari muri afurika kugira ngo bitere inzara bene wabo kugira ngo bitere intambara mu baturanyi kandi zidafite ishingiro ibyo bintu ni ibintu by'ubugoryi by'ubugambanyi ndetse tugomba kurwanya twivuye inyuma
hari ikindi yarabaje reka nsabe masangana na rwasa bihangane gato turaje tubaha ijambo mu kanya gato rwose masangana rwasa mu mbabarire ntimuve ku murongo porofeseri kananura abanze atubwire kiriya kintu cy'urubuga yabajije atese bagira ubahagarariye muri onu ntiba bavuga ijambo bavuga risohoka rite barivugira hehe wari ubaye nk'ugikomozaho uvuga ko ubushinwa aribwo busa n'ubujyana ijambo ryabo ariko bahagaze bate muri onu
ibyo twavuze bo ku giti cyabo ni uko buriya loni ni ikintu gihuriweho n'abantu bose n'ibihugu byose birimo ariko bagize bashatse kugiramo ijambo rimwe ni ukuvuga ko hari akanama ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano niko gafata ibyemezo bikakaye muri ibyo byemezo rero bikakaye mwaba muri benshi cyangwa mwaba mutari benshi ntacyo mushobora kubihinduramo iyo mutari muri biriya bihugu bitanu bya rutura noneho rero muri ibyo bihugu bitanu bya rutura harimo ubushinwa buri mu bihugu byashinze uyu muryango icyo gihe bibaye ngombwa ko inyungu z'uyu muryango zihagararirwa ni ubushinwa bwahagararira izo nyungu ariko ubushinwa nabwo ni igihugu cy'igihanganye n'ibindi byose nacyo gifite inyungu zacyo bwite kirwanira muri urwo rwego rwo kuyobora isi kandi bafite uko baharirana hagati ya biriya bihugu bya rutura icyo ni icya mbere ariko icya kabiri bo ubwabo nk'umuryango bashyize hamwe uretse ko nyine byaruhanya kubera bwa buryo twavuze bw'iterambere bunyuranye muri buri gihugu n'ubukungu bunyuranye butuma buri wese agenda yiyorobeka cyangwa yifofera agaca hirya y'ibibazo by'umuryango ariko bishyize hamwe mu rwego rw'igice cya kabiri cy'inama rusange ya loni ibyemezo badashyigikiye ntibyacaho kubera ko bagize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bigize loni ni ukuvuga ko mirongo irindwi ku ijana batoye ikintu cyangwa batagitoye ntabwo cyahita muri ruriya rwego rw'inama rusange icyo ni icya mbere icya kabiri hari icyemezo gifashwe mu buryo butemewe n'amategeko ntibagikurikize bafite mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi ibyo bihugu abaturage babyo bageze mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi urumva ko ibyo bihano nta gaciro byaba bifite batabyubahirije ariko ibyo rero mu mikorere y'ibihugu ntibikunda kuko politiki y'isi iragoye politiki ngenderwaho ya buri gihugu niyo ishyirwa imbere mu nyungu za buri gihugu kubera ko nk'uko twabivuze mbere ibihugu ntibigira inshuti bigira inyungu iyo inyungu zawe utazibona mu byemezo rusange byafashwe uzijyana ahandi ko ushobora kubona ko zabungabungwa
reka twakire boringo masanga ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro murisanga
akoze cyane uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
yewe mperereye mu gihugu cy'u Burundi yego
yego komeza
ariko ntabwo mfise igitekerezo ahubwo mfise ikibazo nkurikiranye by'uyu mutumire yadushikirije nkasanga ko muri iri tsinda ubushinwa aribwo bufise ingubu
yego ariko na ariko naho bufise ingufu biraboneka ko burafise ingufu kuko nibyo buratunze burafise ijambo kandi no mu kanama ka loni burimwo ariko je nagomba kubaza umutumire none ubundi ibi bihugu bitagira bigamiye ntabwo ari ubugoyagoye bw'ingufu nk'uba bufise aha ndatanga akarorero nk'uburundi ndimwo butagize aho bubogamiye ku ntambara y'uburusiya na Ukraine murakoze urakoze cyane masanga reka duhite dufatira hamwe na rwasa jean paul kugira ngo porofeseri paul kananura abasubiriza icyarimwe jean paul ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo jean paul rwasa jean paul niba utwumva ego komeza ntabwo turimo tumwumva reka tumusabe aze kongera ahamagare porofeseri paul kananura wumvise ibyo boringo masanga avuze ku bijyanye icyo yise ubugoyagoye
yego
urabivugaho iki atanze n'urugero ku burundi kuri kiriya kibazo cya Ukraine
ngira ngo twavuze ko igihugu gifata ibyemezo mu nyungu zacyo ni muri urwo rwego kuri icyo kibazo cya Ukraine ibihugu bya afurika bitatoye muri loni nk'uko bisanzwe bitora babiragije inkoni ahubwo ubu bikaba bibona ko harimo agahenge ko buri gihugu gitora gikurikije inyungu zacyo muri urwo rwego rero uburundi bwifashe ntibugire aho bubogamira icyo kintu ntaho gihuriye n'uko ari uko uburundi buri mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye kuko hari ibihugu biri muri uwo muryango byashyigikiye byatoye byatoye mu kwamagana iyo ntambara yo muri kirene hari ibindi byifashe hari n'ibindi byatoye uyu icyo gihe ntabwo nk'umuryango ntabwo bigeze baterana cyangwa se ngo babyumvikaneho baze kugira icyemezo kimwe bafata buri gihugu cyagiye gifata icyemezo gikurikije inyungu zacyo ni muri urwo rwego rero uburundi bwafashe icyo cyemezo cyo kwifata muri uko gutora gishingiye ku nyungu gifite gishingiye ku mubano gifitanye n'uburusiya cyangwa se gishingiye kuri politiki yacyo mpuzamahanga
ngira ngo arasobanukiwe bwana masanga reka noneho twakire n'itanga simon ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze
aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi icyo ngira ngo rero icyo ngira ngo ngarukeho mbaze n'umutumirwa ni ukumubaza ese ibihugu bidafite aho byegamiye bigenga nk'uko wenda bangira umuryango wigenga ubundi washoboka gute washoboka gute ku bijyanye na na bije ibijyanye no kuba uwo muryango uzakenera aho ukorera uzakenera bize uzakenera n'ubundi bufasha busanzwe ubundi bwabyo kuba kuba ubushinwa burimo nabwo kandi bukaba bugera muri loni ibyo numva ubwabyo ari imbogamizi yo gutuma uwo muryango utigenga kuko muri loni nyine usangayo ibindi bihugu kuba ufite veto ni kimwe ariko no kuba wenda ibindi bihugu byabasha nabyo gukundisha ikintu mukacyumvaho kimwe n'ikindi ushobora kukigana rero muri uwo muryango usanzwe wari uw'ibihugu ngo bidafite aho bibogamiye ugasanga nabyo bigize n'imbogamizi amire birashoboka ko umuryango wabaho kuko ukaba ibihugu bidafite aho byegamiye kuri ubu ngubu ni utuntu politiki imeze ubu si bya bindi bivuga ngo ni umuryango utegamiye kuri leta kandi ukorera n'iyo leta
ntabwo ari kimwe n'uwo nguwo ahubwo ngira ngo banze ubushize tutari turi kumwe nibwo hari bumenyereza ubundi ariko bitumye tuza no kubisobanura neza ikibazo cya n'itanga gitumye tuza no kubisobanura neza yenda ubundi uyu muryango wavutse kubera ko ibihugu byinshi byari mu bukoroni noneho uvuka ugira ngo ufashe ibindi bihugu kugira ngo byikure mu bukoroni ariko bisohotse kandi ibihugu icyo gihe byinshi biri kuva mu bukoroni byari bisohotse mu ntambara ya kabiri y'isi yose intambara ya kabiri y'isi yose iza gutera indi ntambara yo bise iy'ubutita geri furuwade hagati ya leta zunze ubumwe z'abasoviyete na leta zunze ubumwe za amerika n'abanyaburayi noneho ni ukuvuga ko umuntu uwo ari we wese yajyaga mu rwego rwa politiki y'isi yajyaga kuri politiki y'abashinwa iyo bitaga abakomunisite cyangwa se y'abanyaburayi iyo bitaga kapitalisite noneho abandi bihugu bikavuga biti twebwe ntidushaka kujya mu itsinda rimwe cyangwa irindi nibwo bashatse gukora itsinda rindi rya gatatu bavuga ko badafite aho babogamiye ntibari bahabogamiye kuri ibyo bihugu bibiri by'ibihangange leta zunze ubumwe za amerika cyangwa se leta zunze ubumwe z'abasoviyete ni icyo ngicyo cyo bavugaga kidafite aho kutagira aho babogamiye buriya muri mirongo cyenda muri igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda mu kwezi kwa cumi na kumwe ruriya rukuta rwa berire ruguye amerika nyuma ibaye nk'aho ari iyobora isi uyu muryango ubundi wari ugombye kuvaho kuko icyo gihe ntaho kubogamira hari hahari ariko nk'umuryango wose uba wagiyeho wakomeje kubaho ibyo byo kurwanya ubukoroni byari birangiye noneho bo bifuza gukomeza bahindura bahindura intego ahubwo bakomeza kuba ijwi ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere icyo gihe rero ubushinwa n'ibindi bihugu igihe byari birimo nabwo bwari bukennye bwari mu nzira y'amajyambere ahubwo bwo bwaje nyine kugira politiki y'ubukungu nziza yihuse busohoka muri iyo nzira y'amajyambere bugera mu majyambere ariko bukibuka aho bwavuye bukibuka inshuti bakibuka aho babanye ni nka kwa kundi nyine umuntu ava mu giturage agakira akajya gutura mu mujyi ariko ntabwo yibagirwa ku ivuko ntiyibagirwa abo bakinanye umupira ntiyibagirwa abo babyirukanye ntiyibagirwa abo biganye bakomeza kuba inshuti niba bari inshuti ubwo rero no mu bihugu ni uko bimeze ntabwo ubushinwa bwabibangamira hariya kuko buzi inzira bwaciyemo buzi aho bwavuye buzi agasuzuguro bwagiriwe buzi ubu ngubu aho buhagaze ni igitinyiro bufite kandi n'ibindi bihugu biri muri muri ubwo buryo nabyo birimo biragenda bizamuka muri iyo nzira y'amajyambere biyivamo bigera no mu majyambere nabyo nk'ibyabishinze nk'ubuhindi za pakisitani buhoro ariko n'ibindi bihugu mo biragenda bitumbagira mu bukungu ku buryo iyo nzira y'amajyambere bari kuyivamo ariko bakaba bazi ibibazo abandi barimo ahubwo bagakomeza nyine kubabera ijwi aho hirya no hino muri izo nzego zabakandamirizaga hamwe zo zitakibasha ubu ngubu kubakandagira ku gakanu kuko basigaye bakazamura nabo bakakaregeka
turaza kugaruka kuri iyo ngingo mu kanya na cyane cyane kuri icyo kintu cy'abakinanye umupira ubushinwa n'ibyo bihugu nuko mbona abanywanyi bacu babaye benshi bagenda babaza ibibazo reka nsabe si mu yihangane gatoya duhere kwa shukuru gasupari ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane igihe ikibazo cyane mfite ngaha ni uko mbona ndabona
urihe shukuru
yewe ndi mu gihugu cya tanzania
komeza mu ntara mu ntara ya kigoma muri wilaya ya ya buvinza ni ukuvuga ku byerekeye ibyo by'ubutunzi bw'ibihugu aho abo bakinanye umupira usanga bamwe nabo bageze ku ntambwe ishimishije kuno munsi ariko nk'ibihugu byacu nabyo kandi usanga bitera bisubira inyuma ku buryo bukabije naho nk'urwabuka usanga rusigaye ruhunga igihugu cyane rukajya mu bindi bihugu kurondera icyo babeshaho none hasaba iki kugira natwe ibihugu byacu bishobore kwisunura gatoyi kw'izo nkunga mubona hamwe buke bishobore gushyira angaraho n'igice cy'abandi baba bageze ku gihe cy'ubu munsi ko ndabona nk'igihugu cyacu urabona ikigezwa habi cyane ku byerekeye ubukungu akabazo kanjye karako
shukuru sinzi niba ikibazo cyawe cyumvikana neza ngira ngo wari ushatse kubaza uti cyumvikanye rwose reka musubize ahubwo shukuru nta gihugu kibeshwaho n'imfashanyo nta mfashanyo ikiza ibihugu ibihugu bibeshwaho no gukora byivuye inyuma gukora bishikamye kugira ngo byiteze imbere nta mugabo utezwa imbere n'undi icyo kirazira kandi nta n'aho twabibonye nta mugabo wubakira undi urugo ibyo birazira nta n'aho twabibonye niyo mpamvu ibihugu byacu nabyo bigomba gukora byivuye inyuma bikajya bikagira imiyoborere myiza ngira ngo buriya tanzania mu minsi ishize cyari igihugu kiri inyuma mu majyambere ariko ubu ngubu kigeze ku mwanya wa cumi mu bukungu mu bihugu bya afurika yenda ntibiragera ku baturage bose kuko ntibiba byoroshye gusaranganya ubukungu ariko bigenda byigira imbere uko bigenda byigira imbere bishobora kugenda bigera kuri bose cyane cyane ko ari igihugu gifite amahoro kuva cyabaho ari igihugu gifite umutekano kuva cyabaho ibintu byose birashoboka kandi kikaba cyaraje kugira buriya umuperezida mwiza magufuri waje kugiteza imbere ku buryo bwihuta nubwo imana yamujyanye atararangiza akazi yagombaga kurangiza ariko iriya myaka itanu itandatu yayoboye tanzania ngira ngo mwabonye impinduka kandi yagiye afata ibyemezo byiza biri mu nyungu z'abatanzaniya bose ziri mu nyungu z'igihugu cya tanzania cyane cyane gufata tanzania ubukungu bwa tanzania akabushyira mu benegihugu mu banyagihugu akavuga ati nta muntu uzava hanze ngo aze ashyire imitahe mu nganda mu bigo by'ubucuruzi ngo arenze mirongo ine n'icyenda ku ijana igihe cyose umutanzaniya agomba kugira mirongo itanu na rimwe ku ijana icyo gihe ni ukuvuga ko ubukungu buguma muri icyo gihugu n'abandi bose rero bagombye kumwigiraho akaba akarorero iyo ufashe ubukungu bw'igihugu ukabwiharira ugafata ubukungu bw'igihugu ukabushyira mu maboko ya bamwe ntubuhe abenegihugu ukabuha abanyamahanga icyo gihe ntabwo uba wubaka igihugu ugisenya
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri sanga turavuga ku bijyanye n'ibihugu bidafite aho bibogamiye umutumirwa wacu ni porofeseri paul kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano turavugana ari mu gihugu cy'ubufaransa ku murongo wa telefone dufite idirisa bakungu ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane umunyamakuru bazi kugushima mberere hano i kigali mu rwanda yego
ndashimira ndashima umuyobozi nyine waduteguriye uyu munsi kubera twungutse ibintu byinshi n'ibitekerezo yatugejejeho n'imigambi bafite namwe barize utubazo dukeya tutarenze dutatu ni ukuvuga ngo iryo shyirahamwe nyine ko atubwiye ngo hari ibihugu nyine byaba bishaka kwiteza imbere hari n'ibindi byishakisha kwiteza imbere natubwire igihugu igihugu kitishakisha gihora kiri inyuma y'ibindi nta terambere gifite kugira kizajye muri uwo mushinga bisaba iki kandi nkanashima nkanisabira n'abavandimwe bacu duhora ku isoko mpuzamahanga ry'umurimo turashima leta yacu y'ubumwe nyine kuba imisoro yarayigabanyije ubu ndisabira abanyarwanda bose gukora ubu twese abakozi imisoro yose barayigabanyije urakoze idirisa ikintu cyose biri hasi urakoze urakoze cyane ugira umunsi mwiza sinzi niba nanone ndibaza niba umutumirwa wabashije kumva ikibazo cyawe ngira ngo urabaza utese
nabyumvise nabyumvise ntugire ikibazo yego
ibihugu ibihugu byo biri kwiteza imbere twabivuze icyo gihe byari bikennye ubu bikaba biri kwiteza imbere twabivuze harimo ubushinwa ubuhindi ni ibihugu binini bituwe cyane ibyo byerekana ko ngira ngo mu bihugu bikirimo bigikennye ni ni bimwe bya aziya bya afurika na za hayiti nibyo bigikennye cyane kubera ko birimo ingorane z'umutekano birimo ingorane ingorane z'ubutunzi birimo ingorane z'imiyoborere mibi ariko bikaba ari n'ibihugu bito bitishyira hamwe ikintu ahubwo ibyo bintu byatwigisha ni ibintu bibiri hari icyo reka mbere ku cya nonaha ntigaruke ku cyo twavuze ubushize icya mbere byatwigisha ni uko ibihugu bigomba gushyira hamwe kugira ngo bibe binini ibihugu bya afurika barabicagaguye babiciyemo ubuce ni ibihugu mirongo itanu na bine urumva ni uduhugu duto tudashoboye kugira gahunda y'ubukungu ihamye ihwanye n'abaturage afurika ifite ihwanye n'ubuso afurika ifite kwishyira hamwe rero kw'ibihugu bya afurika kugira ngo habe leta zunze ubumwe za afurika ya afurika imeze nka leta zunze ubumwe za amerika nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma afurika nayo izamuka ikangana n'ubushinwa ikangana n'ubuhindi noneho ikava mu nzira y'ubukene ikava mu nzira y'amajyambere nayo ikajya mu majyambere cyane cyane ko dufite ubukungu kamere abandi bashingiraho kugira ngo bakire urumva noneho twishyize hamwe ntawaza kuza agenda buri gahugu gato agakubita umugeri cyangwa se agashukisha utuntu duke kugira ngo atware ubukungu bwacyo ahubwo ubwo bukungu bwatuma abanyafurika nabo bazamuka noneho n'utwo tubazo tw'akazi n'utwo tubazo two gusaranganya utuntu duke tw'igihugu udusaranganya na ba rusahurira mu nduru na ba mpatsi ibihugu bikavaho noneho bigatunga abanyafurika bagatunga nabo bagatunganirwa icyo ni cyo kintu cya mbere icya kabiri ni imiyoborere myiza imiyoborere myiza ngira ngo ubushize nigeze gutanga urugero rumwe ku gihugu cya kameruni igihugu cya kameruni muri mirongo itandatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu na kane cyahaye imfashanyo y'ibiryo koreya y'amajyepfo ni ukuvuga ko uwufasha aba akize kurenza uwufashwa icyo gihe koreya y'amajyepfo yari ifite inzara kameruni ikungahaye irayifasha yifashisha ibiryo uyu munsi koreya y'amajyepfo ikiza inshuro igihumbi gukuba inshuro igihumbi ukuba inshuro igihumbi kurenza kameruni muri iyo myaka mirongo itandatu ni iki cyabaye kugira ngo kameruni yari ikize ize gukena noneho koreya y'amajyepfo yari ikennye cyane ihabwa imfashanyo ize kuba ubu ngubu ikize inshuro igihumbi kurenza ukubye igihumbi ukubye igihumbi kurenza kameruni ni imiyoborere myiza ni ugukunda igihugu ni ugukora wivuye inyuma ni icyo ngicyo abanyakoreya bakoze kandi ibintu byabo amafaranga yabo bakayagumiza mu gihugu kandi bakayasangira n'abaturage bose ibyo bakoze ibyo kameroni itakoze icyo ni kimwe ikindi cya kabiri yenda icyo ngicyo sinakivuze n'ubushize ariko noneho reka nze nagitsindagire buriya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nasuye igihugu cya burukina faso nganira na perezidante wa iniverisite yaho yambwiye yuko yari amaze kwanga kw'abanyeshuri ijana na batanu bo muri gabo baza kwiga muri icyo gihugu ariko aza kuvuga impamvu z'imyigire kuko bo urumva batangiraga mu kwezi kwa cyenda noneho muri gabo batanga impamyabushobozi nyuma umwaka ugiye kurangira ababo baje gutangira amashuri bakaza mu kwezi kwa mbere ni ukuvuga ko abandi babaga barangije igihembwe cya mbere bo bakaza mu gihembwe cya kabiri urumva imyigire ntiyari yoroshye ni icyo ngicyo yitwaje yanga abo banyeshuri avuga ngo bazaze ubushize ariko ibyo ngibyo nibyo yitwaje mu rwego rwa politiki n'urwa mpuzamahanga mu gusobanurira ikindi gihugu kugira ngo hatazamo ibibazo bindi ariko je yarambwiye ati ni uko bohereza abo banyeshuri tukabacumbikira tukabigisha tukabaha byose tukabaha n'amafaranga ya buruse noneho igihugu cyabo kikatwishyura nyuma y'umwaka ayo twabatanzeho yose atari ubu hashize imyaka ibiri abo bana kuko bakomeza kwiga no hejuru kuko bigaga igice cya mbere cya iniverisite icya kabiri bakaza kukiga iwabo atari ko bamaze imyaka ibiri batatwishyura n'ibyo nabyo birimo mu byatumye noneho uyu mwaka mbanga noneho reka twibaze igihugu cya burukina faso na gabo dukurikije uko bimeze gabo ikora ku nyanja ifite amashyamba ifite peteroli ifite iki na burukina faso idafite ikintu na kimwe ni ikihe gihugu cyagombye kubaka amashuri ngo ikindi kijye kwiga iwabo ni ikihe ibyo bibazo rero ni ibyo ngibyo afurika igomba kurwana nabyo imiyoborere mibi isesagurabukungu ikwiharira ubukungu k'udutsiko turi ku butegetsi ntidusangize amajyambere ubukungu n'ibice bafite cyangwa ibyinshi n'abaturage bose kugira ngo babeho neza ni icyo nicyo kibazo dufite ni nacyo kibazo gituma tuguma mu nzira y'amajyambere kandi twagombye kuba natwe turi mu majyambere nk'abandi bose kandi dufite n'ibyatuma tujya mu majyambere nk'abandi bose
murakoze cyane porofeseri paul kanano reka dufite abantu babiri ku murongo wa telefoni reka tubafatire icyarimwe dufite habimana pacifique ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane
aho uherereye ikibazo igitekerezo
ndi mu karere ka nyamagabe ndi mu rwanda kuko mutumire yabituganiriye kuva kare ibihugu bya afurika dufite inzira ndende yo kwigira ku bihugu byateye imbere nko muri aziya ndetse na amerika kuko ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba iri muri afurika barusarura mu nduru abantu bigwizaho ubutegetsi n'imari nibo batuma afurika idatera imbere cyane nk'uko ibindi bihugu bimeze urugero n'inaha mu rwanda ugereranya n'u rwanda rwavuye kuva muri bitanu n'icyenda habaye ubwicanyi mu rwanda kuza icyenda kane igihugu gisa nkaho gisubira hasi bitewe n'uko twabonye umuyobozi mwiza abasha kunga abanyarwanda arabahuza kuko aho tugeze muri bibiri na makumyabiri na gatatu igihugu cy'u rwanda ni igihugu ki- ki- gishobora kwivana mu bibazo runaka kigiyemo kikagira inama ibindi bihugu byo muri afurika ndetse no kuba garuka bafite garuka bimwe- ku nsanganyamatsiko pacifique garuka ku nsanganyamatsiko yacu
Ah, okay murakoze cyane Mm.
insanganyamatsiko ya- yasa nk'aho ishyirahamwe nuko yakwivana mu bibazo irimo Mm.
ni ugushyira hamwe ni ugushyira hamwe kandi tugahuriza hamwe twese nk'abanyafurika ubwacu ko aba abaza kudufatisha ngo badu- dushyire hamwe akenshi na kenshi usanga hari ibyo baba baje kureba bite- bituma ibihugu byabo bitera imbere umutumirwa atanze urugero kuri kuri korea y'amajyepfo ni igihugu cyabaye imbarutso yo kuzamuka cyane mu mu bukungu bwacyo bitewe n'uko bashyize hamwe babasha ku- guhera kuri bite bafite badategereje amahanga Mm. Cya- cyari cyari igitekerezo watangaga cyangwa n'icyo ushaka kubaza
icyo nashaka kubaza Mm.
eh, mubona ubu uko yabitubwiye afurika afurika hari icyo itakoze yenda yagakwiye gukora kugira ngo ugushyira hamwe kwayo kugerweho kuko uko bisa kose ntako batagize baratubwira hirya bakatubwira ariko kutwitagerwaho ni ukubera iki urakoze cyane eh, imana pacifique reka twakire na habakubaho norbert ikaze mu kiganiro muri sanga nk'irwe namwe turabashimira I- yego rasa ku ntego norbert
Eh, mbere na mbere reka nshimire ijwi rya mbere reka nshimire n'umutumirwa byiza yatanze Mm.
ariko se navuga ni wenda afurika niyo mpamvu idahuriza kuki ijye- yemeranya wenda bagakora inama ugasanga ibyo bemeranyije mu nama ntibikurikijwe biterwa n'iki ese afurika kari ubutunzi bwinshi cyane ugasanga niba ba- bavuze ati wenda uyu mutungo uzakoreshwa gutya nawe ntuhurizwe hamwe ahubwo buri wese akagenda areba ibye biterwa n'iki ibyo ni ibyo rero nagira ngo mbaze urakoze cyane norbert professeur paul kanana ndumva ikibazo cya norbert eh, n'icya n'icya pacifique birajya gusa
Eh, birasa cyane kandi byose aho bihuriye mm, umuntu anabisubirije hamwe kandi akabisubiza neza ni uko afurika itarigenga ikaba igikorerwa mu kwaha na bambatse ibihugu Eh, niyo mpamvu bafata ibyemezo ukabona bamwe ntibabyubahirije abandi babiciyeho abandi eh, bakoze ibidakorwa kubera ko eh, ibyo bumvikanyeho muri rusange eh, bifite inyungu ya afurika eh, bareba umwe muri bo cyangwa babiri muri bo eh, bampatse ibihugu ba- bakabica ba- ba- ba- baka- bakaba- ba- bakabavugiramo noneho bigatuma eh, badakora ibigomba gukorwa kugira ngo abaturage babeho neza afurika nayo ibeho neza ikintu cya mbere ni uko abayobozi batareka abaturage ngo bisanzure umuturage utisanzuye ntashobora kugira icyo ageraho umuyobozi nawe ntiyisanzuye araboshye aboshywe n'abo bampatse ibihugu bamuha imfashanyo cyangwa se bamushyizeho ibyo bintu eh, byombi abaturage batisanzuye ngo babashe kubaza abayobozi ko bakora neza cyangwa badakora neza abayobozi batisanzuye kubera yuko bahatswe na ba mpatsi- na ba mpatsi ibihugu ibyo bintu nibyo byica afurika nibyo bituma kugera ubu afurika ntacyo yagezeho kandi ngo umwana apfira mm, mu ntangiriro hajya kujyaho umuryango w- w'ubumwe bwa afurika uriya bitaga oyiwa hari icyo bitaga itsinda rya kazaburanka rigizwe n'abaperezida bariya ba Ghana rigizwe eh, n'umwami wa maroke eh, na perezida wa misiri na seri ari nawe wari mu bashinze uyu muryango uyu nguyu turimo kwi- kuvuga uyu munsi Eh, bavugaga bati dushyireho leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane eh, perezida wa ghana abikomeyemo perezida wa mbere wa gana abikomeyemo cyane n'abo ba naseri n'abandi za afurika ngira ngo nizo mwashaka kuvuga ororesha ndagize gatoya baragiye ba- bavugira mu bandi bariya ba perezida ba cote d'ivoire n'aba senegali n'abandi nabo bagira itsinda rya monorombiya Ri- rivuga riti oya turashaka twebwe ubufatanye bw'ibihugu nuko aba ari byo baza kumvikanaho bajya mu bufatanye bw'ibihugu ibihugu bifatanya ariko bidafatanye Ni- nicyo cyaha cy'ivuko ryabaye ngo umwana apfira mu iterura ni ry'ubu turimo kugeza igihe cyo yenda abaturage bazabasha kwisanzura bakisanzura bakikiza iyo mibe- iyo mikorere mibi ya ba mpatsibihugu n'abayobozi bakorerwamo na ba mpatsibihugu kugira ngo noneho bishakemo aba- abayobozi bashobora guhuza afurika kugira ngo igirire akamaro afurika n'abanyafurika
Mm, none professor paul kananura biramutse ari uko bimeze ko uko turimo tubibona iyi nsanganyamatsiko yo kuvuga ngo nanone nsubiye hahandi twahereye gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi haba hari ayahe mahirwe y'uko ibi bihugu bishobora kugera kuri iyi nsanganyamatsiko iyo ni insanganyamatsiko isanzwe idafite n'ikivuze muri rusange ni nk'insanganyamatsiko zi- z'inama zose ubu ngubu eh, inama zose zi- zibaho zihuza abakuru b'ibihugu ubu dusigaye tuzita nka misa Mm? bavuga bimwe bakora bimwe none se iyo bavuga gu- gusaranganya bazasaranganya iki bavuga icyo basaranganya muri iyo nama none se uza- wowe uza u- umuntu azazana ubukungu bwe aze gusaranganya n'ubukene bwawe Eh, noneho ka abangaba benshi bari mu bukene bazasaranganya ubukene bwabo ko abakize rwose bazabwira abakize ko aribo bake ba- bati nimudusagurire I- ibyo bintu byo guhora ba- bameze nk'ibishwi biteze Eh? I- i- icyana cy'igishwi iyo cyumvanye naje yazana icyo kurya atazana icyo kurya kirasama n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibi byiza inama bihoraho bi- ngo- ngo gusaranganya bazasaranganya iki se n'iki wowe ushyira ku meza uza gusaranganya bo n'iki bazashyira ku meza muza gusaranganya ko bitarimo I- i- i- baraza baga- ni ni nk'uko iriya nama yindi eh, muri y- y- y'ubushize yavuga ngo ibibazo by'iterambere bakiga ku bibazo by'iterambere byo guteza imbere sayansi ikoranabuhanga eh, no guhanga udushya inovasiyo Eh? Ba- ba- iyo ubariye iriya myanzuro mirongo ine n'irindwi bafashe usanga nta kintu gifatika kirimo cyo ku- cyo guteza imbere kwiga ah, cyo guteza imbere amashuri ya si- ya siyansi cyo guteza imbere amashuri y'ikoranabuhanga uretse kuvuga ngo bazadufasha ngo tukagabana ngo natwe tukagira ikoranabuhanga ngo ikoranabuhanga eh, ngo ngo bamwe bararyihariye ngo twe ntaryo dufite baryigejejeho namwe nimuryigezeho iyo udakora ntakarye biranditse ngira ngo no muri bibiliya cyangwa ahandi henshi Eh, nta- nta muntu uzakubakira igihugu nta muntu uzakubakira urugo
none yubakira urugo n'igihugu rero ni nk'urugo rw'abagituye niba mutabashije kukiyubakira ntacyo mwiyubakiye ubugufasha ni ugutuma ubaho iminsi ibiri itatu ariko ntatuma ushobora kubaho igihe cyose
Mm, uti ni ukwimenya utakwimenya ugapfa none ahazaza h'uyu muryango kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu ubu ni bibiri na makumyabiri na gatatu uyu muryango urimo uragana he
Ah, urakomeza uko wakabayeho nyine muri wo gukomeza kuba ijwi ry'abari mu nzira y'amajyambere aho naho abayavu- a- a- a- aba- aba- abageze mu majyambere bagakomeza nabo kubafasha kugira ngo ibyabo bumvikane bakomeze abatega aba- ababibishwi bakomeze babibishwi eh, abab'imishwano imishwano bab'imishwano noneho ah, abab'intare nabo bakomeze kuba intare eh, bikure mu mu bibazo genda buri wese azagera aho avuga ati eh nanjye ngomba kwikura mu bibazo mere nk'abandi Eh, nanjye ndi umugabo mvuze ijambo Eh, ajye gu- yicare imbere yivuga imyato aho kugira ngo akomeze yicare inyuma avuga ngo mudufashe
Mm, professor paul kananura mu- mu- ijambo ririhwa yego Mu- mu- mu- musa nkaho muvuze amagambo aremereye cyane cyane muri iki kiganiro kuri insanganyamatsiko turimo tuvugaho ariko turagenda tugana ku musozo sinzi niba hari ubundi butumwa burenze ubwo mumaze gutanga kuko numvise ko ari ubutumwa bukomeye mu munota umwe gusa turimo dusoza iki kiganiro n'iki mwabwira abanywanyi b'ijwi ry'amerika n'iki mwavuga muri rusange kuri iyi nsanganyamatsiko dusoza porofeseri paul kananura
iyi si iyobowe n'ubukungu n'ubucuruzi ibihano ndetse n'ingufu za gisirikari biza kubishyigikira cyangwa se kubirwanirira igihe inyungu zibikomokaho zibangamiwe ibyo ngibyo nibyo bigenga isi nibyo byagombye kugenga n'ibihugu byacu ariko kugira ngo bigerweho abaturage bagomba kubaho bisanzuye iyo utaretse ngo abaturage bisanzure abandi babiheraho kugira bagupyinagaze iyo uri umuyobozi ntuhabwe intebe ushobora guhabwa ntuhabwe icyubahiro ushobora guhabwa noneho nawe ukaza kumera nka wa mugabo bakubitira mu kabari yataha agakubita abana n'umugore we ibyo bintu bigomba gucika nibaharanire kwihesha ikuzo abayobozi bacu nibaharanire kwihesha ishema nibaharanire kwigira kugira ngo twese tugire afurika n'ibihugu byacu ibihangange
Profesor paul kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano turavugana uri mu gihugu cy'ubufaransa reka ngo ushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu ukaba waganirije abanywanyi b'ijwi ry'amerika
murakoze cyane nshimira namwe mwese nshuti banywanyi b'ikiganiro muri sanga muri rusange banywanyi b'ijwi ry'amerika nshimira nadia taha wamfashije kukibagezaho kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma reka ne kubasiga mwenyine mbasigire akaririmbo ka bob marley kitwa africa unite bishaka kuvuga ngo afurika shyirahamwe bijyanye n'insanganyamatsiko twarimo tuganira Africa unite Cause we're moving right out of Babylon And we're going to our father's land Yeah How good and how pleasant it would be Before God and man Yeah To see the unification of all Africans Yeah Has it been said already children of the Master Man. We are the children of
Mr. MP Record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusi